sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adventistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
jaalala gammachuu eebba waaqayyoo kan isiniif hawwinu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu sagantaa isin eebbisuu jennee hundaa qabannee dhiyaanneerra amma xumuraatti nu waliin tura sagantaa ilaa filaameedhaan sagantaa keenya jalqabna.
ilaaf ilaaliin.
lallaba gaara kan eebbaarraa.
lallaba gaara eebbaarraa.
Abbaa araara hundumaa abbaa jajjabina hundumaa. Jajjabina isa waaqayyo biraa arganne sanaan nuti immoo rakkina akkamii keessatti iyyuu warra kaan akka jajjabeessinuuf inni rakkina keenya hundumaa keessatti nu jajjabeessa. Lammaffaa Qorontoos boqonnaa tokko lakkoofsa sadii fi afur Maatiyoos boqonnaa shan lakkoofsa shan. Warri garraamin haa gammadan. Eebboota kanneen keessaa toora ol'aanaa muuxannoo kiristaanotaatu jira. Warri kiristoosiin barbaadan, warri waa'ee cubbuu isaaniif gaddan, warri kiristoosii wajjin mana barumsaa dhiphinaa keessa taa'an barsiisaa waaqa ta'ee kana irraa garraamummaas ni baratu. Obsii fi jajjabinni rakkina keessatti argamu amala warra yihudotaa biratti gatii qabu hin turre. Dubbiin Museen hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamee dubbate. inni namoota lafarra jiran hundumaa caalaa garraamii ta'uu isaa kan mirkaneesse namoota bara isaa keessa turan biratti fudhatamaa hin arganne qooda isaa ni jibbame yookaan ni tuffatame haa ta'u malee yesus mootummaa isaa dhaaluudhaaf garraamummaa akka ulaagaa isa duraatti kaa'e jireenya ofii isaatii keessattis miidhaginnii fi amalli waaqummaa ulfina qabeessa ta'ee kan mul'atedha. Yesuus inni ifa ulfina abbaa isaatii ta'e inni ulfina sana gad dhiisee akka waan tokkotti hin galle of godhe bifa garbummaas fudhate. Filiiphoos boqonnaa lama lakkoofsa jaaf toorba. Jireenya gaddeebi'aa keessa darbuuf filate hundumaa keessatti ilmaan namootaa gidduu yeroo deddeebii akka mootiitti ulfina hin barbaanne akka nama ergama. namoota biroo tajaajiluu qabuutti ture xuraa'ummaan wal callisuu garaa isaa keessa hin turre fayyisaan biyya lafaa uumama ergamootaa ol kan ta'e inni humna waaqummaa dabalatu kan namoota hundumaa gara isaatti harkise garraamummaa fi gad of deebisuu isaa ture yesus ofii isaa duwwaa waan godheef waan inni hojjete hunda keessatti anummaan hin mul'anne. Waan hundumaa fedha abbaa isaatii jala galche yeroo tajaajila isaa lafa irraa xumuru jala ga'etti ani lafa irratti ulfina siif kenneera hojii akkan hojjedhuuf ati anaaf laattes raawwadheera jechuu danda'e. Wangeela Yohaannis boqonnaa kudha torba lakkoofsa afur irraa. Nunis anarraa baraa anoo garraamii fi kanan gad of deebisedha jedhee nu gaafata. Maatiyoos boqonnaa kudha tokko lakkoofsa digdamii sagal akkasumas immoo boqonnaa kudha jaha lakkoofsa digdamii afur. Anummaan gatamee olaantummaan inni lubbuu irratti agarsiisu haa dhaabbatu. Namni of ganuu fi gad of deebisu kiristoosiin argee akkuma Daani'el miidhaginni koo illee amma iddoodhaa badutti ni geeddarame jedhe. daani'el boqonnaa kudhan lakkoofsa saddeeti sanarratti argamuu ta'uu qabna ofitti hirkattummaa fi olaantummaan nuti ittiin ulfina ofiif laannu akka seexanaa tajaajiluutti ilaalama ofitti hirkattummaa fi olaantummaan nuti ittiin ulfina ofiif laannu akka seexana tajaajiluutti ilaalama. Uumamni namaa of himuu fi dorgommiidhaaf kan qophaa'edha. Haa ta'u malee namni yesus irraa bare kooraa fi olaantummaa jaallachuu irraa duwwaa of godhee lubbuun isaa gaabbiidhaan jiraata. Anummaan hafuura qulqulluu jala galuu qaba. Sanbooda iddoo olaanaa qabachuu hin arraannu. Namootatti of mul'isuuf hin barbaannu garuu iddoon olaanaan nuti qabaachuu qabnu miilla fayyisaa keenya jala akka ta'etu nutti dhaga'ama. Akka nu gaggeessuuf harka isaa eeggachaa fi sagalee isaa dhaggeeffachaa gara yesus ilaalla. Paawulos muuxannoo kana waan qabaateef akkas jedhe. Egaa si'achi Kiristoos isa ana keessaatu jiraata malee anatu jiraata miti. Jireenya ani amma fooniin jiraadhu immoo ilma waaqayyoo isa na jaallate ofii isaa dabarsee isa anaaf kennetti amanuudhaan nan jiraadha jedhe Galaatiyaa Boqonnaa lama lakkoofsa digdama. Yeroo Kiristoosiin lubbuu keenya keessa akka jiraatuuf akka keessummaatti simannu nagaan waaqayyoo inni hubannaa namaatiin ol ta'e onnee keenyaa fi sammuu keenya karaa yesus Kiristoos ni eega. Jireenyi fayyisaan keenya biyya lafaa Kiristoosiin wallaansoon guutte kana keessa jiraachaa ture jireenya nagaa ture yeroo diinonni aaran isa ari'achaa turanittis akkas jedhe inni ana erge anaa wajjin jira ani yeroo hundumaa kan isa gammachiisu waanan hojjedhuuf inni qofaatti ana hin dhiifne jedhe Yohaannis boqonnaa saddeet lakkoofsa digdamii sagaal. Nagaa amansiisaa waaqayyoo wajjin qaban eekkamsi namaas ta'e kan seexanaa jeequu hin danda'u. Kanaaf nunis akkana nun jedha. Nagaa koo isiniif nan kenna. Nagaa koo isin biratti nan dhiisa. Waanjoo koo baadhaa. Anarraas baraa. Anoo garraamiidhaa fi kan gad of deebisedha. Lubbuu keessaniif boqonnaa ni argattu jedhe. Yohaannis boqonnaa kudha afur lakkoofsa 27. Maatiyus boqonnaa kudha tokko lakkoofsa 29. Anaa wajjin waanjoo waaqayyoof ulfina kennuu fi namoota gargaaruu yoo baattan waanjoon koo salphaa fi kan hin ulfaanne ta'uu isaa ni argitu. Nagaa keenya kan booressu of jaallachuudha. Yeroo anummaan jiraatutti gaddeebi'uu fi arrabsamuu irraa jabaannee eegna. Garuu yeroo. Anummaan keenya du'ee jireenyi keenya kiristoos wajjin waaqayyo keessa dhokatu dagatamuu fi tuffatamuu keenyatti iddoo hin laanne ceephoodhaaf duudaa taana tuffii fi arrabsoofis jaamaa taana jaalalli danda'aadha gaarummaas ni agarsiisa jaalalli ni naafu of hin jaju of hin bokoksus jaalalli lafa salphinaa ni jaaju waan isatti tolu duwwaas hin barbaadu hin dallan. Waan hamaas namarratti hin lakkaa'u jaalalli qajeelina dhugaatti gammada malee jallinatti hin gammadu jaalalli karaa tokkollee nama hin lafabu hunduma isaa ni amana hunduma isaa abdata hunduma isaas obsa jaalalli yoomiyyuu hin badu tokkoffaan qorontoos boqonnaa kudha sadii lakkoofsa afurii hanga saddeeti. Gammachuun lafa kana irraa argamu haala duukaa kan jijjiiramudha. Nagaa Kiristoos garuu nagaa jiraataa fi dhaabbataadha. Haala jireenya kam irratti kan hundaa'u miti. Baay'ina qabeenya lafarraa yookaan baay'ina riyyaa irratti hin hundaa'u. Yesus burqaa bishaan jireenyaati. Gammachuun isarraa maddus takka hin badu. Garraamummaan Kiristoos yeroo mana keessatti mul'atu. warra manicha keessa jiraatan ni gammachiisa. Lolan kaasu. Deebii aariidhaan guutes hin deebisu. Aarii qabbaneessee namoota achi keessa jiran hunda tasgabbeessa. Iddoo fudhatamaa argatu hundatti maatii lafarra jiran qaama maatii guddaa samiirra jiru taasisa. Diinota keenya dhiphisuudhaan ijaa baafachuu irra ofii keenya sobaan hadheeffamuutu baay'ee nuuf wayya. Jibbii fi ija baafachuun kan madde seexana biraa waan ta'eef namoota kana gochuu filataniif hammeenya isaaniif buusa. gad of deebisuu fi garraamummaan inni Kiristoos keessa jiraachuudhaan argamu iciita eebbaati. Faarfannaa eebbaaf 49 lakkoofsa afurraa warra gad deebi'aniif mo'icha kennuudhaaf ulfina ni argachiisa. Warri garraamoon lafa ni dhaalu. Olof qabuudhaan ture kan cubbuun biyya lafaatti gale. Sababii kanaaf maatiin keenya warra jalqabaa biyya lafaa kana bulchuudhaaf aangoo qaban ni dhaban. Gad of deebisuudhaan ture kan Kiristoos immoo warra badee kan fayyise. Kanaaf akkuma isaa akka injifannuuf nutti hima. Mul'ata boqonnaa sadii lakkoofsa 21. Yeroo garraamoonni lafa dhaalanitti nus of kennuu fi gad of deebisuudhaan isaa wajjin dhaaluuf jirra. Macaafa Faarfannaa Boqonnaa 37 lakkoofsa 11. Lafti garraamotaa abdachiifamte lafa ishee gaaddisa fi abaarsaatiin dukkanoofte kana miti. Inni garuu akka abdiin nuuf kennetti bantiiwwan waaqa haaraa lafa haaraas warra qajeelummaan keessa buufatu ni eegganna. Wanti abaaramaan mandaritti keessatti hin argamu. Teessoon waaqayyoo fi hoolichaa ishee keessa jira. Hojjettoonni isaas isaaf hin hojjetu. Lammaffaa Pheexiroos boqonnaa sadii lakkoofsa kudha sadii akkasumas immoo mul'ata Yohaannis boqonnaa digdamii lama lakkoofsa sadii. Abdii kutannaan gaddi cubbuun namni dhukkuba himatu tokko hin jiru. Awwaalichi nama du'eef gadduun du'i addaan ba'uun cabiin onnee hin jiru. Garuu Yesuus jira. Nagaan jira. Achitti ani waaqayyo kanan isiniif hoo isaan nan geggeessa gara burqaa bishaanittis isaan nan geessa isaan hin beela'an hin dheebotan saafaan akka abiddaa boba'uu fi hoo'i aduu isaan hin miidhu isaayyaas boqonnaa 49 lakkoofsa 10 warri waan qajeelaa akka miidhanii beela'anii fi akka bishaanii dheebotan haa gammadan isaan geessifachuuf jiru maatiiwus boqonnaa shan lakkoofsa ja'a. Warri waan qajeelaa akka midhaanii beela'anii fi akka bishaanii dheebotan haa gammadan isaan geessifachuuf jiru. Qajeelummaan qulqullummaadha. Waaqayyoon fakkaachuu waaqayyo immoo jaalala. Tokkoffaa Yohaannis afur kudha ja'a. Seera waaqayyoo hundumaa isaa wajjin walii galuudha. Abboommiin kee hundinuu qajeelaadha. Faarfannaa boqonnaa kudha sagal lakkoofsa dhibbaaf torbaatamii lama. Akkasumas nama jaallachuun seera raawwachuudha roomee boqonnaa kudha sadii lakkoofsa kudhan qajeelummaan jaalala jaalalli immoo ifaa fi jireenya waaqayyooti qajeelummaan waaqayyoo kiristoos keessaa buufate isa fudhachuudhaaf qajeelummaa fudhanna qajeelummaan wallaansoo miidhama qabuun hojii ulfaataadhaan kennaa kennuudhaan yookaan aarsaa dhiyeessuudhaan hin argamu nama fudhachuudhaaf beela'uu fi dheebotuuf. Tola kennama isin warri dheebottan hundinuu gara bishaanii koottaa utuu horiin baasin bitadhaa nyaadhaa qajeelummaan isaanii ana biraati jedha waaqayyo maqaan isaas waaqayyo qajeelummaa keenya in jedhama isaayis 55 lakkoofsa tokko akkasumas immoo 54 lakkoofsa 17 ermiyaas 23 lakkoofsa 6 namni kamiyyuu beelaa fi dheebuu lubbuu kamiin iyyuu guutuu fi hin danda'u yesus garuu. Kunoo ani balbala dura dhaabadheen balbala nan rukuta. Namni sagalee koo dhaga'e balbala yoonaaf bane ani ol nan lixa. Isaa wajjinis maaddiitti nan yaada. Inni sanaa wajjin hin nyaata. Ani buddeen jireenyaa gara koo kan dhufu hin beela'u. Kanatti amanus matumaa hin dheebotu jedhe. Mul'ata sadii lakkoofsa digdama. Wangeela Yohaannis ja'a lakkoofsa soddomi shan.
Kan turtanii raadiyoo keessan banattaniif kun raadiyoo Waldaa Adwiintistii Addunyaadha. Sagalee Abdii.
Dhaggeeffatoota Sagalee Abdii. Ani maqaan koo Abtaamuu Kabbadeen jedhama. Gara dubbii yeroo kana nuuf kennameetu naqin bakkuma jirru jiraannee mataa keenya gadi qabannee waaqayyoon galateeffanna. qulqulluudhaaf amanamaa abbaa gaarummaa guddaa waaqa bara baraan jiraattu galanni fulfinni maqaa keeffaatu yeroo kana gidduu keenyatti argame dhaggeeffatoota dubbii kee dhaggeeffataniif gurra lubbuu isaanii ajibani ati nutti dubbadhu ayyaana kee nuuf baay'isi siin jalqabna siin xumurra dhumarratti immoo galataamnu dhaabi maqaa gooftaa keenyas kiristoos Waaqayyoon hin galateeffannaa Waaqayyoo yeroo kana kan inni nutti dubbatu aduun dheeraa gara manaatti deebi'aadha. Aduun dheeraa gara manaatti deebi'a. Maarree dhaggeeffattootaa ganama yommuu lafti bari'uu hundumtuu hin ka'a bakka bakka iddoo isaatiitti argama. Karaa fagoo deemuudhaafis murteeffanna. Ulaa adda addaa deemuun murteeffanna. Aduun gaafa dhiyeegaruu homtinuu bineensi caakkaallee gara gara boollaatti. hundinuu gara gara mana isaaniitti deebi'u yeroo nuyi keessa jirru yeroo gara galgalaa waan ta'eef aduun dheera gara manaatti deebi'aadha. Eewwan akka abbaan ijoollee isaa ijoolleen wallaaltuu waan taateef waan daftee waan hubanneef gara manaatti yeroon horii sassaabanii akka isaan deebi'aniif abbootiin waamicha godhu ijoolleedhaaf nutis akkasuma miti reewu. Gara wangeelaa Luqaas boqonnaa kudha shanii lakkoofsa kudha tokkoo. irraan dubbisaanii isin garuu tokko kaasaa ilaalaa namicha tokkotu ture ijoollee lama nama qabu mucaa hangafaaf qotisuu turan mucaan isaa kun guyyaa tokko mana abbaa isaatiitii ba'ee qabeenyaa qabu hundumaa hiratee naaf hirree abbaa isaa harkaa hiratee gara biyya lafaatti deebi'e ani mana abbaa kootii jiraachuun naaf hin ta'u sibira jiraachuun naaf hin ta'u isan sibira argadhu yookaan kee caalaa gara lafaatti hoon deebi'e nan argadha. oo mana abbaarra kan caalu jireenyi maaltu jira abbaa ofirra kan caalu maaltu jiratti yaaddanii beektu amma abbaan keenya nu gargaaru abbaan ormaa nu gargaara amma abbaan keessan isin gargaaru abbaan ormaa isin gargaara mucaan kun itti dhagaamennaan qabeenyaan qabu naaf hir'eedha abbaan isaa gara laafissa waan ta'eef karatee dadhabee waan inni qabu hundumaa isaaf kenneedha yesus kana booddee daqiiqaa heertuu booddee waan qabu waan hirmaate dhaqee hattootaa fi gaalamootaa wajjin. qabeenya isaa hundumaa yommuu harkaa fixan jedha lafa dhaqu dhabee hojii barbaacha booyyee eeguutti hin qacarame jedha yommuu qacarameedhu lafatti qacarame sanatti qola booyyeen nyaattu hedduu booyyeeti qola booyyeen nyaattu hin argatu sayyuu hin kajeela ture jedha ilaalaa mana abbaa isaatii iddoo gaarii iddoo qannoo iddoo haragalfannaa iddoo nyaanni iddoo bishaan gaariin iddoo uffati gaarii jiru dhiisee ba'e qorra keessatti waxalamuutti ka'e. Hedduu booyyee ta'e namaaf ashkarii ta'utti ka'e wanti nama dhibu booyyee eegummaan nama gammachiisa inni booyyee eega inni booyyee sifatu akkana jedhe qola booyyeef dhageessi kennanii beela'eera waan ta'eef jalaa funaanee nyaachuutti ka'e hoo booyyeen koo nuqqatte isa booyyeen koo nyaattu isa jalaa fixa jedhanii amma irratti gungumuutti ka'e abbaan booyyee sifatu hedduu booyyee kootiin taatu maal amma eegumsi booyyee maa inni gatiinsaa maa inni bu'aansaa kanumattuu hin barbaachisu. Booyyee koo tuqqate isaaf garuu namni yaadu hin dhibe firoo tokko har'a eessa jirra akka mucaa badee bannee jirra akka mucaa badee eessa jirra of ilaalleerra guyyaa tokko garuu of ilaaleedha ni kottaa ofa ilaallu yeroo kana of ilaalee waa'ee jireenya mana abbaa isaatii keessaa yaaduu jalqabeedha amma mana abbaa kootii kan naa ga'u hin jiru jedhee taa'eetu an ka'eetan gara mana abbaa kootiitti deebi'a jedheera oo galanni waaqayyoof haa ta'u. Shaada isaa gara abbaa isaatiitti deeffate. Garaa isaa gara abbaa isaatiitti deeffate. Abbaan isaa silayyuu karaa waan eeguuf gaafa mucaan isaa fuulleen as ba'u abbaan isaa fiigee kaasuutti baatee isa simateedha. Gara mana isaatiitti isa deebiseedha. Namoota waamicha guddaa waameedha. Oo dibicha fidee qalee namootas waamee nyaachisee gammachuu guddaanis ta'ee jira. Lakkoofsa shantamii lamarraa gammachuun ilillee. Ililchuunis nuu ta'a. Obboleessi kee kuni du'ee jiraate badees argame jedhe ilma isaasa tokkoon ilmi isaa maa inni mana keenyaa ta'u jedhe maa inni gammachuun ta'u jedhe sila ga'ee isaa fudhatee qooda isaa fudhatee anaaf garuu ilmoonuma reettii tokkoyyuu anaaf hin binneedha naafis hin qallee amma garuu kaleessa ga'ee isaa fudhate har'a immoo deebi'ee hoo waaqayyoo har'as. Hammamiyyuu cubbuu hojjennee hammamiyyuu sadiifnee hammamiyyuu irraa kaannee yoo nuyi gaabbine gara isaatti deebine gara laafessa harka isaa bal'isee jira gara isaatti akka nuyi deebinuuf kottaa'edha maa baddu'edha kottaa'e mana Israa'el maa badduu Homtuu akka cubbuu isaan badu hin barbaadu. Deebi'ee jiraatuun maleedha. Wanti nama dhibu garuu obboleessi kee kuni du'ee jiraatee du'aa ta'ee jiraataa ta'ee jiraatee badees argameera waadha. Isa du'e du'a kee gara jireenyaatti deebi'aa jira. Badiisa keessa argamutti deebi'aa jira. Waaqayyo yeroo xumuraa kanatti cubbamoonni kamiyyuu gara mana isaatiitti gara waaqayyootti yommuu deebi'an isaan simata. Qalbii jijjiirrannaa guddaadhaan isaan eega. Akka isaan qalbii jijjiirratan akka isaan gara waaqayyootti deebi'an tarii yoo kanaan dura biyyuma lafaa keessa jiraannee waaqayyoon hin arginu yoo ta'e waaqayyoo ulfina lan yoo jiraan amma akka ulfina isaaf lan akka isaaf jiraan yommuu cubbamaan tokko qalbii jijjiirratu waaqarratti ergamoota kumaatama birattis gammachuu guddaa ta'a. Mul'ata boqonnaa sadii lakkoofsaa sadiirraa akkana jedha. Kanaaf ijaadadha. Akkamittis fudhatte. Akkamittis dhageesse. Eegis qalbii jijjiirradhu. Yoo dammaquudhaa baattee sittan dhufa. Akka hattuu yeroo sanatti dhuftus hin beektu. Akka hattuu yeroo kamitti dhufne akkuma hin beekne sittan dhufa akka hattuutti. Amma gaa sagalee waaqayyoo akkamitti fudhattee taate? Akkamittis dhagaa jirtedha? Raagaadha kun. Waaqayyo yeroo kana nutti dubbataa jira raagaadha. Guyyaa nutti dubbate waaqayyo beeka. Amma ulaa jirru jiraannee qalbii jijjiirrannee gara waaqayyootti akka deebinu qalbii akka jijjiirran hojii ergamootaa boqonnaa sadii lakkoofsa kudha sagalirraa ammas deebi'aa qalbii jijjiirradhaa yaada garaa keessanis gaddarradhaa cubbuun keessanis ni faafuudha maqaansa ayibbifamu kottaa'e mucaan badee kun gara abbaa isaatiitti deebi'e gaafa deebi'u garuu akkana jedhe oo an akka ilma kee ta'ee jiraachuun naaf hin ta'u garba kee keessaa akkasa tokko ta'ee jiraachuun barbaada malee jedhe. Siifan hojjedha siifan gugguufa kottaa waaqayyoof yeroo keenya laannee isaaf haguugguufnu isaaf hojjennu gara isaatti deebinu firoota waaqayyoo yeroo kana waaqayyo aduun dheeraa gara manaatti deebi'aa dheeraa waamicha nuuf godha maarree aduu yommuu du'u bineensa baay'eetu jira bineensa nama sodaachisan biyyi lafaa kun xumuramuuf jira biyyi lafaa kun golgolaa'uuf jira biyyi lafaa kun raawwachuuf jira biyyi lafaa kun baduuf jira eenyutu da'oonuuf ta'a. Yoo gara mana waaqayyootti deebine malee yoo gara waaqayyootti deebine malee yoo waaqayyoon dhiifama kadhanne malee yoo qalbii jijjiirrannaa qabaanne malee wabiisa nu ta'u yesus ilma waaqayyootti deebine qalbii jijjiirrannu inni nu simachuudhaaf harka bal'isee jira. Kanaaf yeroo kana baay'ee waaqayyoon galateeffanna bara baraan maqaansaa galateeffamu maqaansaa olaa jiru. Isinis waan nu dhaggeeffattaniif yeroo keessa waan dubbii waaqayyoof laattaniif waaqayyo bakka isin jirtan ulaa isin jirtan hundumaatti. Ayyaana isaaf araara isaa isiniif abaayisu gargaarsi waaqayyo hunduma keenyaa wajjiniin haa ta'u nagaadhaan isiniin jennaa yeroo kanaa isa nuu kenne iddoo kanas nuu kenne waaqayyoon hin galateeffannaa jaalala waaqayyoo ta'e immoo deebinee wal arginaa sadhageenya isa hubanne nuuf eebbisu maqaa isaatiin ameen.
Boor sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaa qabannee dhiyaanna kanarraaf jennee asumaan xumur. yaada sagantaa keenya irratti qabdan raadiyoo olda adibeentistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee jedhaanuf barreessa raadiyoo olda adibeentistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee.
Sagalee raajiiti mootummaa mootummaa sabni. Kutee safarraatti hunduu walirraatti dursee dhufaateera gooftaan martootaatti deemsa of eeggadhaa akka walaalleetti. Ni guddaan taa'ee dhukkubni baay'achuun biyya lafaarratti waljijjiirri baay'ate jaalallis barbaade namoota gidduuti kun hunduu taa'uun raajii mirkaaneessa goofa gooftaa keenya sirriitti agarsiisa. Biyya murtii taa'u hin dinqifaatina sagalee raajiiti. Mootummaa mootummaa sabni sabarratti hunduu walirratti dursee dhufaateera gooftaan martootaatti deemsa of eeggadhaa akka walaalleetti. Adumaa kana ogeessa kan taa'e namni barbaachisa hajji kan naaga'u dubbisa kan eegu guutummaa baaraasa eessa jira laata baara kana namni sirrii kan hubaatu akka ga'ee dhumni. Yammutti taa'u hin dinqifaatina sagalee raajiiti. Mootummaa mootummaa sabni sabarratti hunduu walirratti dursee dhufaateera gooftaan martootaatti deemsa of eeggadhaa akka walaalleetti. Digitaa kennee ani guyyaa dhufaasa maaloo walaaliina dhagaa yaalaafa dubbii waaqayyootti gaaraan jabaatiina dhiiristootu fuudhaaf balbala gaa'eera cuufamuudhaaf jedha balballi yaaraara. Biyya murtii taa'u hin dinqifaatina sagalee raajiiti. Mootummaa mootummaa sabni sabarratti hunduu walirratti dursee dhufaateera gooftaan martootaatti deemsa of eeggadhaa akka walaalleetti. Biyya murtii taa'u hin dinqifaatina sagalee raajiiti. Mootummaa mootummaa sabni sabarratti hunduu walirratti. Dursee.